iyi mwumva ni radiyo ijwi rya amerika ijwi rya amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byayo mu kirundi no mu kinyarwanda mwiriwe inshuti mwese muduteze amatwi muri studio gatanu i washington dc muri kumwe na oriane itanga ishaka
twicaranye kugira ngo tubategure ingene bagiye kudufasha igikorwa co gutohoza bakoreye mu ntara ku mitumba hose ibibanza tuzokoresha hageze kwandika abifuza kuzotora uyu ni pierre claver ndayicariye umukuru w'umugwi w'igihugu ujejwe amatora mu burundi seni avuga ku nyigisho bariko baraha abari mu mugwi w'amatora mu gisagara ca bujumbura mu ntara ya bujumbura ni mu kanya gato tubafitiye kandi inkuru yerekeye abamenyeshamakuru bane ba radiyo tunumbero fm bimvu- bumvirijwe muri sentare ya mukaza mu gisagara ca bujumbura hamwe n'iyerekeye uruganda rwatangujwe kuri uno wa kabiri mu gisagara ca bujumbura n'umugwi ujejwe amatora ku rwego rw'igihugu duhere ku nkuru yerekeye abamenyeshamakuru bane bakorera radiyo ntumbero fm bimvirijwe muri sentare nkuru ikukira komine mukaza mu gisagara ca bujumbura abamenyeshamakuru bagirizwa n'ishengero ry'urutare kwiba ivyuma bakoresha kuri iyo radiyo yahagaritswe n'urwego sense kuva mu kwezi kwa cumi na kabiri k'umwaka uheze abo bavuga ko iryo shengero batayizi nayo ivyuma bazobitanga ari uko umukoresha wabo abatunganirije bategetswe kuzosubira kwitaba kuri uyu wa gatatu ni inkuru ya Raymond Nzimana bahejeje kumvirizwa umwe umwe nticyariyo tumushikiriza amanza wa sentare ikukira komine mukaza mu gisagara ca bujumbura baciye bumvirizwa bose uko ari bane jean dodier nayimana arongoye ibiganiro kuri radiyo numbero fm thierry irambona arongoye uruganda rwo kumenyesha amakuru wari arongoye igisata c'ubuhinga kuri iyo radiyo eric ndayongeje hamwe na egide ndayishimiye umumenyeshamakuru asanzwe bari kumwe n'ubunganira mu mategeko bakaba binjiranye n'uwaserukiye ishengero ry'urutare eglise diroshe mu rurimi rw'igifaransa bagirijwe ko bivye ibikoresho vy'iradiyo n'iryo shengero ishengero bo bavuga ko batazi ubucuti bafitaniye n'iradiyo numbero fm nk'uko tubibwirwa n'umwe mu barengutse umuntu yaje kutwagiriza ntawe tuzi radiyo ntumbero fm imaze imyaka ibiri irenga iriko irakora iyo radiyo iserukirwa imbere y'amategeko n'umuntu yitwa aimable ndwayezu ariwe ari dieteri generale hamwe na representa regare kubu rero uwo muntu yaje kutwaza ibikoresho vy'iradiyo ntituzi uwo ari we uwaserukiye ishengero ry'urutare we yemeza ko iryo shengero ariryo ryafasha iyo radiyo na cane cane mu gutanga amafaranga riyaha umuyobozi w'iyo radiyo abamenyeshamakuru bo bavuga ko atana kimwe kivyemeza bakagira n'amakenga ngo kuko ishengero ry'urutare ritemera kuja mu kibanza c'uyo muyobozi ntaserukira eglise diroshe bwe avuga ko ngo afise amasezerano yagiraniye na aimable nduwayezu ngo yo guhanahana amafaranga ngo yo kugura ibikoresho twebwe iyo myaka yose tumaze uwo muntu ntamwe twigeze tubibona nk'umwe mu basanzwe bafise ico bakora muri radiyo ntumbero fm tukagira amakenga n'ukuntu uwo muntu aje haheze imyaka ibiri kandi nawe nyine akaba atemera yuko aja mu kibanza ca aimable nduwayezu asanzwe ari we diretere general et representa regare abamenyeshamakuru bavuga ko baza baritwariye umuyobozi wabo ku byo atajize mu ngiro nk'umukoresha bafise icyizere ko ubutungane buzobumviriza bukabatunganiriza bakemeza ko hamwe ivyo bikoresho vyosabwa n'ababifitiye uburenganzira bobitanga kuko nabo ngo hari ivyo bosaba twe turemera ubutungane kandi turemera ko ubutungane butunganiriza abato n'abakuze gushika ubu rero turacafitiye icyizere ubwo butungane ko buzotunganiriza na cane cane bukatwumviriza bisanzwe iyo umuntu ari ku kazi ukuntu ibintu bisanzwe bimeze uwo muntu aje kubikwaka mu gihe abifitiye uburenganzira nawe uri umukozi uba ufise ivyo umusaba kuko muba mufise amasezerano bahuza hamwe rero uwo muntu aza gusaba ivyo bikoresho yokwerekana neza yuko aja mu kibanza c'uwo muntu twasinyanye amasezerano nta kintu na kimwe cotuma tureka gutanga ibikoresho vy'iradiyo icyariyo c'umushikiriza amanza mukuru wa senari kukira komine mukaza yasavye abo bamenyeshamakuru kuzokwitaba kuri uyu wa gatatu kugira ngo hafatwe ingingo kuri ayo matati y'ishengero ry'urutare n'abo bamenyeshamakuru mu gihe impande zose zitaka canke zikavuga umuyobozi wa radiyo numbero fm aimable nduwayezu ntari hafi kuko atari mu gihugu c'u Burundi kiretse ivyo radiyo numbero fm yarahagaritswe n'urwego sense rujejwe gucungera ingene ibimenyeshamakuru bikora mu burundi kuva ku wa kane ukwezi kwa cumi na kabiri bibiri na cumi n'indwi mu kiringo c'amezi atandatu ikaba yagirijwe kudakurikiza ivyo yiyemeje igasabwa no gutorera umuti amatati ngo yari hagati y'abayoboye iyo radiyo ibujumbura remunzi imana ijwi rya amerika urakoze ramonze imana kuri iyo nkuru handi naho kwigisha ingene bazokwandika abazokwitaba amatora yimirije no kuyahagarikira niyo ntumbero y'uruganda rwatunganyijwe kuri uno wa kabiri mu gisagara ca bujumbura n'umugwi ujeje amatora ku rwego rw'igihugu urwo ruganda rwari rwerekeye abari mu mirwi y'amatora mu gisagara ca bujumbura no mu ntara ya bujumbura ibindi kuri iyi nkuru tubibaze evariste nzikobanyanka urwo ruganda ku bari mu mirwi igiye kwandika abazitaba amatora yimirije mu burundi no guhagarikira ayo matora rwerekeye abo mu mirwi yo mu makomine sesi no mu ntara sepi iruhande yabo harimwo n'abajejwe intwaro mu makomine no mu ntara za meri n'intara ya bujumbura co kimwe n'abayobozi b'inyigisho mu ntara umukuru w'umurwi w'igihugu ujejwe amatora mu burundi seni pierre claver ndayicariye avuga icizo nyigisho zigamije gushikako intumbero nyamukuru ni imwe twicaranye kugira ngo tubategure kugira ngo tubabwire ingene bagiye kudufasha igikorwa co gutohoza bakoreye mu ntara ku mitumba hose ibibanza tuzokoresha hageze kwandika abifuza kuzotora ico kikorwa co kurondera ivyo bibanza co kubitohoza tugikorana n'abarongoye amakomine tugikorana n'abarongoye inyigisho n'indero kubera iki ab'indero kubera ko ico gikorwa kenshi na kenshi usanga kibera mu bibanza vy'amashure amashure ya leta canke amashure y'amashengero iyandikwa ryimirije n'iry'abazitaba amatora yo kwemeza no guhakana integuro zibwirizwa nshingiro mu kwezi kwa gatanu kuno mwaka ni mu gihe inyuma y'imyaka itarenze ibiri hategekanijwe amatora y'inzego zitandukanye bamwe n'abandi bakibaza ingene abazokwiza imyaka yo gutora mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri bazitaba amatora batanditswe umukuru w'umugwiseni atanga umuco kuri uwo mwitwarariko iki gikorwa tugira dutangure muri ino minsi twovuga ko tugifatanya tuvuga kwemeza integuro y'ibwirizwa shingiro referendum ariko ibitigiri tuzokuramo duhejeje kwandika novuga ko mirongo icenda na gatanu ku ijana tubona yuko tuzobikoresha mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri kuko turiko turegereza umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri nico gituma tuzokoresha ubuhinga logiciel idufasha ku buryo uwegereje gutora mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri mugabo hataragera gutora muri referendum tumushirako akamenyetso ntatore muri referendum mugabo ikarata yiwe izosohoke hariko akamenyetso kamuha ububasha bwo gutora mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri ivyo ni ibikorwa vy'ubuhinga turiko turahinyanyura tuzokorana n'ishirahamwe rizokora ibi vyitwa vya informatike petero karaveri ndayicariye arongoye umugwi w'igihugu wigenga ujejwe amatora aranatanga n'umuco kubibaza ryari yandikwa ry'abazitaba referendumo yo mu kwa gatanu rizotangura murumva ko muri iyi nama turi kumwe n'abagize imigwi yo mu makomine ya bujumbura no mu gisagara ca bujumbura bisigura iki bisigura ko duhejeje mwiyinga rizokurikira izindi ntara zose tugahuza basepi basigaye n'abagize imigwi y'amakomine isigaye yo mu gihugu tuzoba tubahaye uburenganzira bwo kurondera bwa mbere abakozi bazokwandika abifuza gutora bamwe twita mu gifaransa les agents recenseurs inyuma y'uruganda ku bagize imigwi y'amatora mu ntara za bujumbura na miri ya bujumbura ku magenegerezo ya mirongo ibiri na kabiri na mirongo ibiri na gatatu ukwezi kwa mbere turimwo izo nyigisho zizotunganywa mu zindi ntara z'igihugu zisigaye igitega hazohurira abaje bava mu ntara za cankuzo ruyigi gitega na karusi imakamba hazohurira abavuye mu rutana imakamba makamba mu rumonge n'ibururi ingozi hazohurira abavuye mu ntara za muyinga kirundo ngozi na kayanza mu cibitoke naho hakazohurira abaje bava mu ntara za bubanza mwaro muramvye na cibitoke bujumbura evariste nziko banyanka ijwi rya amerika urakoze cyane evariste nziko banyanka handi naho Anne Casper ambasaderi wa Amerika mu Burundi ku mugoroba w'uno wa kabiri yifatanyije no guharuka mu guhimbaza umunsi mukuru bita National Religious Freedom Day ni umunsi wahariwe ukwigenga mu bijyanye no kwemera imana uhimbazwa buri wa gatandatu ukwezi kwa mbere uko umwaka utashe mugenzi wacu Fidel Antoine Sabimana niho yarari turi kumwe kandi ku murongo wa telefone atubwira ibijyanye uwo munsi mukuru fidele uwo munsi mukuru wahimbarijwe hehe mu gihugu
hano mu burundi uwo munsi mukuru wahimbarijwe mu gisagara ca gitega ku kigo ndangakaranga k'abanyamerika american corner gisanzwe kiri nyene mu gisagara ca gitega ubwo rwaruka twumva yahimbaje ambasaderi n casp yahimbaje uwo munsi mukuru nabo ni uruhe rwaruka muri ako karere
ni urwaruka ahanini ruri mu mashuri yisumbuye na za kaminuza urwaruka rusanzwe rugendera icyo kigo cyane aho ruza gukoresha ubuhinga ngurukanabumenyi cyane gusoma ibitabo bitandukanye muri icyo kigo gikoresha ururimi rw'icyongereza cyane ndetse hari n'abaza kwiga ururimi rw'icyongereza hano mu gisagara cya gitega none ambasaderi casper yoba yashikirije ijambo urwo rwaruka n'irihe jambo nyamukuru yabashikirije
ijambo nyamukuru yaje avuga ko akeneye kumviriza ibyiyumviro by'urwaruka ibibazo bahura nabyo aho basaba kugira icyo basabye buserukizi bwa amerika kugira ngo imibereho y'urwaruka ibandanye imera neza urwo rwaruka rero narwo rukaba rwamutuye ibibazo bitandukanye aho ruvuga ko rubura uburyo bwo kugira ngo rutunganye imigambi mito mito yo kwiteza imbere aho naho yababwiye yuko umutahe munini ari kungura ubumenyi kwiga indimi no kwiga ibijyanye n'ibyigwa by'iterambere ibyo bita entrepreneuria ibyo nabyo mu kigo american corner yavuze ko bagiye gushyiramo ingufu yashoboye no kubashikiriza ibitabo bishasha bizobafasha muri ubwo buryo hama ngo ntibashobora kuja hamwe anne caspe yavuze yuko atacobuza ko rwaruka rwashoboye kwishira mu mashyirahamwe rushobora kwegera ubuserukizi nabwo bugaheza bukaraba ico bwofasha mu bijanye n'iyo migambi bashikirije hari abandi batumire b'iteka boba bari bahari kuri uwo munsi mukuru wari utunganijwe ute muri make
nta bandi batumire twavuga mu bijyanye n'inzego z'igihugu cy'uburundi bari bahari abari bahari ni abakozi b'ishyirahamwe b'icyo kigo nyine american corner hamwe n'umushyitsi yari yavuye muri departement ya leta zunze ubumwe za amerika ajejwe ibibazo bya politiki muri afurika yo hagati yitwa hafaye fori nawe nyine akaba yateye intege urwaruka avuga ko urwaruka rukenewe mu isi ya none nabo nyine urwaruka rwashoboye kumubaza ibibazo ahanini bwabamubajije icyo yovuga ku bintu bimaze iminsi vyagirizwa perezida donald trump kubona yoba yarafashe nabi abanyafurika ariko aho ntiyashimye ubwira cinshi yishura yishuye nk'umuntu ku gatwe kiwe aho yavuze yuko we akunda abanyafurika kandi abubaha naho ivyagirizwa donald trump vyobazwa we ndetse canke abavugizi bose inzego zimuvugira kandi ase na leta yoshobora kuvyemanga ikabisigura ariko we ataco bivuga ko kinini urakoze cyane rwose fidel antoine sabimana cyane cyane kuri icyo kibazo gihambaye ubwo rwaruka rwashoboye kumubaza bijanye n'ivyo umukuru w'igihugu yoba yarashikirije umukuru w'igihugu wa amerika urakoze cyane
murakoze namwe
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara ni cyanyu
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha indwi gushika isaha indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
amakuru hano ku iradiyo ijwi rya amerika harabandanye muri studio gatanu muri kumwe nawe yanitanga ishaka israheli yoba yaragiranye amasezerano y'ibanga n'ibihugu bibiri vya afurika kimwe gishobora kuba ari u rwanda kugira ngo bakire abimukira b'abanyafurika israheli ifise imiryango iharanira uburenganzira bwa kiremwa muntu itandukanye ivuga ko bishobora kwitwa gucuruza abantu umwe muri iyo mashyirahamwe ni reprodor réseau international pour la promotion de la défense des droits de l'homme au rwanda iryo shyirahamwe rifise icicaro mu bufaransa perezida waryo eh, theodore Ruti- rutihunza murantunga arasobanura ari mu kiganiro na mugenzi wacu thomas kamirindi mu kanya gaheze tubatega amatwi imibare irahari kuko na israel igenda itanga abasohoka bavayo bari muri icyo cyiciro cy'abimukira iya mbere yo nko kugeza mu mwaka w'ibihu- w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu hari hamaze gusohoka abantu bagera ku gihumbi na magana atanu Eh, ariko nyuma baje kubarurwa abandi bageze ku bihumbi bine basohowe ikiriya kinyamakuru cyo muri israel nyine kirabitangaza gitangaza buri gihe amakuru kibona ko abo bimukira bacuruzwa kuki muvuga ko bacuruzwa mwebwe muhera kuki muvuga ko ibyaba bishobora kuba ari ugucuruza abantu human trafficking mu cyongereza cyangwa se traite d'etres humains mu gifaransa ni ikirego kiremereye icyo duheraho tuvuga ko bacuruzwa ni definisiyo y'ibyo y'icyo kintu ni igisobanuro uko babisobanura igisobanuro eh gitangwa n'amategeko mpuzamahanga kuri icyo kibazo kivuga rero ko la traite d'etres humains gucuruza abantu ari ukuba kubaha akazi ku ngufu kubatwara ku ngufu kugira iyo wohereza ku ngufu kubacumbikira cyangwa kubakira ku ngufu ukoresheje ukoresheje iterabwoba ndetse n'ubundi buryo bwose bushobotse bwo guhatira abantu gukora ibintu badashaka kubanyuruza kubabeshya gukoresha amategeko atabaho no gukora ibindi bintu byose bimeze nk'ibyo byo kubungukamo kubabyazamo amafaranga ibintu byose bo byitwa ubucuruzi bw'ikiremwamuntu none se u rwanda hari inyungu y'amafaranga rubifitemo U- ababikora babifitemo inyungu y'amafaranga sinavuga niba ari u rwanda uretse ko u rwanda u- ushatse kurwita abo nyine ba- bari muri icyo gikorwa kuko ayo masezerano ntaho tuyazi yigeze ajya muri paroloma y'igihugu ngo iyemeze paroma ni ukuvuga inteko ishinga amategeko Eh, ni- i- i- i- inteko ishinga amategeko niyo yemeza ko amasezerano mu by'ukuri yabaye ay'igihugu Mm.
ayo masezerano yakozwe rwihishwa aracyari hagati y'abantu ku giti cyabo n'igipande kimwe cya leta ya israel kuko abayisirayeli benshi nabo bayamagana ubwo rero ayo masezerano amafaranga avamo nicyo gituma nakubwira ko navuga ngo ajya mu isanduku ya leta ahubwo yabajya mu mifuka y'abantu ayo Eh, mafaranga rero ku muntu wese wimuwe na israel yagiye imutangaho amadolari nibura ibihumbi bitanu ibiha igihugu kimwakiriye ubwo rero iyo nyungu irimo uyateranyije ku muntu ajya mu mufuka wenyine we gusa ntibyorohe ikindi kibi kirimo ni uko n'udufaranga aba abo bantu bagiye bahabwa ku giti cyabo bagiye baducuzwa bavuga ngo baracumbikiwe cyangwa ngo baragaburiwe aho baciye mu- muri duwane cyangwa ahandi bakatubambura bakabasubiza bakongera bakabirukana ntibanabaye nina- ntibanabaye n- n'icumbi ryabazanye ni rero ikintu gikomeye u rwanda rwakoze nabi mu yandi magambo u rwanda rubona amadolari ibihumbi bitanu ku muntu rwakiriye hanyuma n'uwo muntu nawe ku giti cye israel ikamuha ibihumbi bitatu na magana atanu ye agomba gukoresha ageze mu rwanda yego ijwi rya amerika dufite corneille corneille we Oui.
hari akabazo cyangwa igitekerezo ufite kuri ibi by'abimukira ego nagomba se n'ushikiriza uko ndabyumva uno munsi igihugu nk'u rwanda kigomba kwakira abimukira bavuye muri israeli ni ibintu bitangaje cyane abantu twibaza tuti mbega niyahe ntumbero u rwanda rufise niyahe ntumbero abanyisirayeli bafite uno munsi sinovuga ngo urudandazwa rw'abantu iyo urudandazwa rw'abantu cyaba ari igihugu gikenye kijya mu bihugu igihugu gitunze uno munsi n'igihugu kivuga nko gifite impwisance ifite impwisance iriko irajya mu gihugu gikenye nka cya afurika nk'u rwanda tuzi none koko abo bantu baje gukora iki E, iyo um- umuhinga avuze yuko cyoba ari ari ubudandaza cyose kwita traite neg- négrière kuko iyo byabaye muri quinzième siècle ubwo rudandaza rw'abantu sibwo tugerageje kuha- kuraba ahubwo nibarabe koko nimba abo banyisirayeli atari misiyo baje ko kugira bapfuye ibinyakuzimu navuga ibi resuso afurikani siriti rdc n'u rwanda nzi ko byabanye kuva kera nabi kuva habaye ama emventura n'ibindi Corneille.
n'uno munsi nibaza yuko wi- none se ko ari abimukira b'abanyafurika ntabwo ari abanyayisirayeli ubwabo n'aba- n'abaranyi b'abanyafurika muga ba- ba- ba- bagabarwa na israel niki gituma israel n'u rwanda bishyira umukono kuri ibyo none uwo mutima u rwanda wawuvanye hehe ni urukundo rwinshi rwaba bakunda abo bantu uno munsi nibavuge bati nimba ari abantu babuze aho baba nibabahe muri rdc haragutse nibabahe mu rwanda ye nimba abantu Corneille, babuze aho baba Yego.
nibabatware mu ma- mu mu yandi mate mu bindi bihugu bitunze bi- byagutse baronke icyo barya baronke icyo bafungura Corneille.
ariko nimba ari ari gufata ayo ayo madolari ibihumbi bitatu umuntu ahabwa n'icyo gihugu n'ibyo bihumbi bitanu umuntu aronka ibyo koko nibyo bizoza gutunga iyo miryango yabo bimukira mu nyuma yabo mu myaka cumi cyangwa itanu murakoze ye urakoze Corneille. teoba ndabumva uyu muntu Corneille wamukurikiye ibyo yavuze Eh, namukurikiye Mm.
ariko twebwe ubushakashatsi dufite kandi n'ibivugwa n'iriya miryango dukorana yo muri isirayeli ibyagaragaye ni uko politike ya nyatanyawu yayishyizemo ivangura ry'amoko rikomeye bariya bimukira ibyo bashaka nk'abirabura Ni ivangura ry'amoko rero rikabije twabonye noneho icyo cyaha cyo kuvangura amoko kimuviramo gushaka ukuntu abo bantu yagera aho berekeza ariko se teoba kandi kuva myaka na yindi bafite abayahudi bato- bakomotse muri etiyopiya bariya bitaga abafarasha ni abirabura nabo none se ubwo ivangura riri hehe baba bafite ariko iyo politike yatangiye nyine ejo bundi muri muri bibiri na cumi na gatatu ntabwo bimaze igihe kirekire nanjye nakubwira ko ari nyatanyahu wabyo- wabizanye ari umuntu ku giti cye noneho atangira kwangisha abaturage abirabura bakora imyigaragambyo yo kubamagana bavuga ngo abirabura ntibabashaka imyigaragambyo itera hose ndetse abirabura aho bari ba- ba- bagomba kuva mu mijyi nka teravizi babajyana mu butayu nuko byagiye bitangira buhoro buhoro noneho kugira ngo n'abadepite rero abibashyiramo biyamamaza bakora icyo kintu cyo kuvuga ngo barwanye abanyamahanga rero ni ibintu bi- bishya ntabwo isirayeli yari bisanganywe ni ibintu yakoze ibihimbye ku- kuri politike y'inyungu ntazi nyine y'uwo mugabo witwa nyatanyahu n'abo bafatanye kandi isirayeli nabwo idashobora kubirukana ngo bajyane muri eritrea bavuye bavuye bahunga cyangwa muri sudani kubera intambara zihari ubwo nibwo yatangiye kugirana amasezerano n'ibindi bihugu ko nyatanyahu we yavuze ati abirabura bari aha ngaha bafite ikibazo cyo kubarwana ko bagomba kurwanywa kurenza uko turwanya amabombe amabombe duterwa dushobora guterwa na iran icyo cyaha rero cyo kwitwa umwirabura nyatanyahu yarakirwanyije noneho abigeraho rero avuga ati amafaranga twabatangagaho yo kubatunga nimuyashake tuyahe ikindi bihugu ubwo rero bihuza n'uko perezida kagame yari agiye gutembererayo muri bibiri na cumi na gatatu bamubwira iyo poroje irimo urufaranga nawe yasamira hejuru ati "Aya amafaranga arimo yabo ariko amasezerano baragirana ariko banga kuyatangaza israel yatangaza kuko yavugaga ati yifitiye inyungu kugira ngo ibyerekeye abadepite bayo bavuga ko icyo kibazo bagitunganyije ariko u rwanda rwo rwanga kuyitangaza kuko babonaga ari urukozasoni nk'uko biteye urukiko rw'ikirenga rwa isirayeli narwo rwarabyemeje urukiko rw'ikirenga purito rwa isirayeli rwagiye rufata rimwe na rimwe icyemezo cyo kuvuga ngo abantu ntibajyanywe n'iyo n'ubwo butayu ariko rero kuko aba- abajuzi bashyirwaho nyine mu buryo bashobora ku- gushaka kumvikana na guverinoma kandi abo birabura nakubwiye ko babanje kubangisha abaturage bose icyo gihe urumva ko kura zose zaje zirukanka kubimukira b'abirabura zibashaka kuko muno mwabimukira nta bandi barimwo bagurishwa uretse abirabura uretse abirabura Abimo- abi- abirabura bagu- bagurishwa cyane cyane ni abirabura bo muri sudani nta- n'abirabura bo muri eritrea ese ko wabaye prefe muri leta ya fpr prefe wa cyangugu ni hariya hafi ya, bu- ya, ya, ya congo icyo gihe ari icyitwa zayire ni n'uburundi cyangugu y'icyo gihe hanaga imipaka n'ibyo bihugu byombi hari ibintu byo kugurisha abantu mwahabonaga
igurisha ndakubwira ko icyo cyaha abantu bose barakirindaga eh abantu bose barakirindaga nk'uko mugenzi wanjye mu kanya yari abimaze kubivuga ntawamenya icyaje kubitera inyota yaje kuza mu bantu yo kugira ngo bacuruze abandi ibyo bintu rero mu myaka nge nayoboraga nuko haki- hari hakiri ibindi bibazo ariko icyo ngicyo nticyari gihari hari ibibazo by'abacengezi hari ibibazo bindi ariko icyo icyo cyo kugurisha abantu nta cyari kiriho icyari kiriho bukeya cyari cyari kitarogera cyane ni iby'uburaya ni mbese ariko nta cyaha nk'icyo cyo kugurisha abantu uvuga ngo umuntu yagiye kwakira amafaranga kugira ngo acuruze undi ubura icyo gihe bwari uburaya bwambukiranya imipaka uburaya bwari bari bwambukiranya imipaka iyi mwumva ni radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda daniel we karame akabazo kawe abo bimukira bazaza bi- bazatura ese bazaza bitwa nk'impunzi ese bazaza muri makeya bo bazafatwa gute nk'iki ese bazahabwa ubutaka bwo guturamo bazatunga abaturage basanzwe njye mbona nimbona ari ikibazo gikomeye nku- ku rwanda rero kubera ko natwe ubwacu tutihagije mbona nta rundi rukundo ruhari ari ayo Mm.
mafaranga daniel urakoze murakoze cyane theobal yego ku byerekeranye nu- n'uko abo bantu bagezeyo raporo nziza n'ubushakashatsi bwiza bwakozwe n'umuntu wagiye kubikurikirana porofeseri garia sabar yaragiye basohora raporo y'uko yakurikiranye n'abantu babi- babifitemo uruhare kugira ngo abo bantu babakurikirane ikibazo rero amasezerano yo avuga ko bagiye gutuzwa mu rwanda bakahabwa akazi bakahabwa amasambu bagatura ariko mu by'ukuri iyo bageze i kigali bagenda birukanwa barashushubikanya bakabajyana za buganda cyangwa za nayirobi n'ahandi bazongera gufata urugendo hari abo ndetse abashakashatsi baheruka kubonera i roma
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika icyo ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
turabashimiye bakunzi mwese b'ijwi rya amerika mwabandanyije gutega amatwi ibiganiro byo kuri ino saha muri studio gatanu i washington dc mwari muri kumwe na oriane itanga ishaka ndashimiye fatuma kalala alimasi na peter handley yadufashije mu buhinga bw'ivyuma tubararika kubandanya mwumviriza ibiganiro vy'ijwi rya amerika no kuri site yacu ya internet ni we zitatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com